или Necmi Amerik. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyo ngabo abarimu muri kaminuza y'uburundi basaba leta kubahiriza amategeko akingira ibidukikije rero ntitwoca ngaha ngo tuvuge ko cyane cyane ibintu bibangamiye igisagara cya bujumbura yoba ari iryo hindagurika ry'ibihe byonyine cyangwa kubwe n'isi iremwe twabivuze yuko hariho n'ibituma bindi uyu ni jean marie sabushimike umwe mu bigisha bo muri kaminuza y'uburundi mu rwanda abashikiriza amanza bakurikirana ibyaha byo gusambanya abana ku nguvu mbere n'abantu bakuru basabwa kutagendera gusa ku bimenyetso bitangwa muri laboratware tubafitiye n'amakuru y'inkino ku ihiganwa ry'umupira wa volleyball mu gihugu cy'u rwanda ku rwego rw'abagabo aho rigeze turavuga no ku ntsinzi y'umugwi manchester city intsinzi muri shampiyona y'igihugu cy'ubwongereza intsinzi uwo mugwi watahiye ejo ku munsi w'imana yamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana dushikiza amakuru adufitiye muri aka kanya waramutse aroyisi amakuru dufitiye n'ayahe muramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika ambasade ya turukiya i mogadishu yishikiriza ko umwenegihugu wabo yishwe ku munsi w'imana ejo ahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara rigenderwamwo n'abantu benshi ambasade yabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko wapfuye yari umu enjeniyeri akorera kompanyi ya turukiya muri icyo gihugu cya somaliya ababibonye igihe byaba babwiye ijwi ry'amerika ko igisasu giturika cyari cyatezwe mu modokari we yapfuye yari karagenderamo umuhari w'iterabwoba wa al-shababu waremeye ko ari wo wakoze icyo gitero uvuga ko uwo mu enjeniyeri yakorera kompanyi ya turukiya itanga imyimenyerezo ya gisirikare ku basirikare ba somaliya i mogadishu ahandi havugwa iterabwoba muri afurika abantu bitwaje inkoho barishe abantu batandatu bari mu misa mu rusengero katolika mu gisagara cya daburo mu buraruko bwa burkina faso ejo ku munsi w'imana mu gitondo nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi hamwe n'ababibonye umupadiri hamwe n'abandi banyeshengero batanu nibo bishwe nk'uko abibonye yabyiganiye ijwi rya amerika we yabishe yaraturiye kandi ibice bimwe bimwe by'urwo rusengero hamwe n'amaduka yo hafi yaho imbere yo guhunga abandi batari bake bavuga yuko baba barakomeretse mu ndwi iheze kandi umuntu yitwaje inkoho yarisha abantu batatu mu isengero ry'abaporotesitanti mu gisagara gato ka sirigaji aho nyine mu gihugu cya burkina faso iterabwoba kandi muri pakisitani abategetsi b'icyo gihugu bavuga ko ibitigiri by'abafuye mu gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uw'imana kuri hoteli iri hafi y'ikivuko cya gwadare byaraduze gushika ku bantu batanu harimo abakozi bane b'iyo hoteli hamwe n'umusirikare umwe wa pakisitani ikinyamakuru cy'igisirikare cya pakisitani cyashyikirijwe cyo ku munsi w'imana ko abakoze icyo gitero cy'iterabwoba cyo ku munsi wa gatandatu bose batatu bishwe n'abasirikare kivuga kandi ko abasirikare bane hamwe n'abakozi babiri b'iyo hoteli bari mu bakomeretse umuhari witwa baruchistan liberation army wemeye ko ari wo wakoze icyo gitero kuri iyo hoteli ikundwa cyane kwakira kenshi abategetsi bakuru bakuru ba leta harimo n'ingenzi z'abashinwa zikunda kuhagendera abanyefilipine kuri uyu munsi wa mbere niho bitabira amatora byitezwe ko azotsimbataza ubutegetsi bwa perezida Rodrigo Duterte aho agiye kugururirwa inzira yo gukomeza gushyiraho igihano cyo gupfa no guhindura ibwirizwa shingiro ibibanza birenga ibihumbi cumi n'umunani nibyo bihiganirwa muri ayo matora bikaba birimo icya kabiri cy'intebe mu nama nkenguzamateka yamye ari intambamyi kuri zimwe muri politike za Duterte zamye ziteramahane muri icyo gihugu Duterte azwi n'amakungu nk'umutegetsi akoresha imvugo z'agashavu ariko aracafise n'abamushima mu gihugu hagati cyane cyane abashangashiwe n'ukuntu igihugu cyari kirongowe cyari kirongowe muri kahise hamwe n'abategetsi bananiwe gusubiza ibintu mu buryo yifuza kandi kugarukana igihano cyo gufa ku bakora urudandazwa rw'ibiyayuramutwe leta z'ubumwe za amerika nazo zashikirije jo ku munsi w'imana ko ziteze ko ubushinwa buzokwihora mu kuduza nabwo amatagisi ku bidandazwa amerika ishorera mu bushinwa inyuma y'aho perezida donald trump adugirije amatagisi ku bidandazwa ubushinwa bushorera mu gihugu cya amerika umuhanuzi mu by'ubutunzi mu biro bya perezida white house larry kudlove yashikirije ejo ku munsi w'imana ko impande zose uko ari zibiri zizohura n'ingaruka mbi z'iyo ntambara mu by'urudandazwa hagati ya amerika n'ubushinwa ibihugu bya mbere bitunze ku isi perezida donald trump ku munsi wa gatanu niho yongereza inshuro zibiri amatagisi ku bidandazwa by'ubushinwa bifise agaciro k'imiliyaridi amajana abiri z'amadolari y'abanyamerika amatagisi yadugijwe kuva ku icumi gushika kuri mirongo ibiri na gatanu ku ijana ubushinwa nabwo buheruka gushyira amatagisi ku bidandazwa vya amerika ariko ntiburatangaza ko buzoyongereza mu kwihora iyi ngingo nshasha iheruka gufatwa na perezida trump ibiganiro hagati y'ivyo bihugu bibiri bitunze kuruta ibindi ku isi bikaba bimaze amezi bibera i beijing ku mugwa mukuru w'ubushinwa ni washington aha muri amerika ariko ibiheruka kubera ku murwa mukuru wa amerika ku munsi wa gatanu w'indwi iheze byarangiye atana kimwe kivuyemo
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho abashikiriza amanza uh, bakurikirana ivyaha vyo gusambanya abana ku nguvu mbere n'abantu bakuru basabwa kutagendera gusa ku bimenyetso bitangwa muri laboratwari ahubwo boza bararaba n'ibindi bimenyetso bishobora kuboneka ahabereye icyaha ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboye mu nama yahuje urwego rw'ubushinjacyaha bukuru urwego rw'ubugenzacyaha ribu ndetse n'abahagarariye abaganga bita cyane ku kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuri wa gatanu uru rwego rw'ubushinjacyaha bwagaragaje impungenge z'abantu benshi batabasha kuryozwa ibyaha byo gusambanya abana ku gahato bitewe n'uko ibimenyetso biba byabuze cyangwa se bidahagije madame Agnès Muhongerwa umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu ushinzwe ibyaha birebana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yasabye abashinjacyaha ndetse n'abagenzacyaha kwita ku bindi bimenyetso byagaragara ku wahohotewe batagendeye gusa ku bitangwa no kwa muganga abantu benshi bazi ko muri aya madosiye ya viyore y'abana cyangwa abantu bakuru ikiba kiri bufatwe n'iza vagino swab ibimenyetso biri scientifique ariko buriya ku myenda y'uwahohotewe no ku myenda y'uwahohoteye haba hariho ibimenyetso byanze bikunze ariko iyo usabye muganga ngo fata vagino swab ukirengagiza ya myenda y'amakariso cyangwa se indi myenda yari yambaye menya ko hari ibimenyetso utazabona pureve siyantifike ni nziza ariko ntabwo ari zo kamara mu kugira ngo aya madosiye tubashe kuyatsinda ahubwo dukwiye kugera kure kugera kure dushaka ibimenyetso umushinjacyaha mukuru w'u rwanda mutangana jean bosco yasabye abakora muri iyi gahunda yo kugenza iki cyaha ko bajya no mu bindi bimenyetso cyane cyane bishingiye ku ikoranabuhanga hari kesi dukurikirana ukavana ibimenyetso muri facebook ibingibi abantu birirwa bataginga bagira bati birabafungisha buriya kenshi utangiye gutaginga facebook positi z'umwana wa cumi n'itanu n'itandatu ufite mirongo itatu cyangwa hafi mirongo itanu ukazitaginga ejo ugasohokana nawe haba harimo ikibazo umunsi ribu yakugezeho bazajya kureba ibyo byose babizane sakamusanshare babyubake bavuga ati umwana aravuga ati yaransambanyije natwe tuvuge tutari ko ibi wari urimo ni ibiki kariya kantu rero ni akantu kari very important mujye mukibuka arimo muri mu iperereza urwego rw'ubushinjacyaha bw'igihugu bugaragaza ko kugeza ubu buhangayikishijwe n'uko bamwe mu bakekwaho iki cyaha cyo gusambanya abana ibimenyetso bibura bigatuma za dosiye zishyingurwa ubushinjacyaha bw'igihugu buvuga ko mu mezi icyenda ashize akarere ka ngoma ariko kaje ku isonga mu bikorwa byo gusambanya abana umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu agnes muhongerwa yasobanuye ko mu mezi icyenda ashize ako karere konyine kabonetsemo dosiye magana ane makumyabiri zo gusambanya abana magana abiri mirongo irindwi n'imwe ziregerwa mu nkiko naho ijana na makumyabiri n'imwe zishyingurwa ku mpamvu zo kubura ibimenyetso madamu muhongerwa nyesi akavuga ko hari ibigomba gukorwa kugira ngo ayo madosiye abonerwe ibimenyetso twibaje ngo ni iki twashyira muri ino dosiye byibura kugira ngo n'umucamanza n'uyijyanye abe avuga ati hari ibintu by'ingenzi mfite biri bumfashe gutsinda ino dosiye raporo ya muganga kuri victime no kuri suspect kubera ko hari ikibazo cy'aho abagenzacyaha cyangwa abashinjacyaha bohereza victime gusa ariko suspect ntajyanwe kwa muganga kandi nawe aba ariho ibimenyetso raporo psychologique twari twayivuzeho ni ngombwa peve do constat aho icyaha cyabereye peve dosezi niba hari ibyafatiriwe n'abatangabuhamya hari dosiye usoma ugasanga umuntu yavuze ko hari abantu yabibwiye cyangwa se baba baramubonye ariko ugasanga batarigeze babazwa nagira ngo rero mbonere kubabwira ko kuvuguruzanya hagati ya victime minere na suspect ntabwo byemewe abakora iperereza kuri ibyaha rero bakwiye kubihugurirwa imibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize uru rwego rwakiriye dosiye ibihumbi bibiri magana cyenda mirongo icyenda n'esheshatu zo gusambanya abana ku gahato dosiye zisaga igihumbi zirashyigurwa kuko zaburiwe ibimenyetso uru rwego rusanga rukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mubare w'abakomeje kwidegembya kandi bakekwaho gusambanya abana babashe guhanwa ikibazo cyo kutabona ibimenyetso bihagije ngo abasambanije abana babiryozwe biriho mu gihe ikibazo cyo gusambanya abana gikomeje kwiyongera mu gihugu minisiteri y'umuryango ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abana basaga ibihumbi cumi na birindwi basambanyijwe bagaterwa inda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe amagara y'abantu oms rivuga ko ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho gutanga nabi amakuru hamwe no kubura uburyo bw'amafaranga biza ubwa mbere mu kugeramira ibikorwa byo kurwanya ikiza ca ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ishyirahamwe oms rimenyesha ko icyo kiza gishobora gutsinda inguvu zo kukigwanya ni inkuru y'ijwi rya amerika yahinduwe mu kinyarwanda na claude ganza munyamagana ari mu rwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms riravuga ko ibitero by'imitwe yitwaje imbunda gutanga n'abamakuru kimwe no kubura ingengo y'imari biza ku isonga mu gukoma mu nkokora ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya ebola muri repubulika ya demokarasi ya kongo oms iranatanga impuruza ko iki cyorezo gishobora kuganza imbaraga zo kukirwanya umutekano muke mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu urabuza abarimo kurwanya icyo cyorezo gukurikirana abarwayi no gukingira abatarandura ibi bikubiye mu cyegeranyo giheruka cya oms cyashyizwe ahagaragara ku wa gatanu w'iki cyumweru dusoza oms ivuga ko iki cyorezo kitazabasha kugenzurwa neza mu gihe imitwe yose yitwaje imbunda mu ntara y'Ikivu y'amajyaruguru n'iyayituri idatanze agahenge mu gihe uwo mutekano utaboneka byakongera ibyago by'uko ebola yakwirakwira no mu bindi bice by'igihugu ikaba yagera no mu bihugu by'u rwanda uganda na sudani y'epfo bituranye na repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe igera kuri mirongo itanu y'inyeshyamba kwibasira abakozi bajya gushyingura abo ebola yahitanye mu mujyi wa butembo byasubije ibintu rudubi mu kwezi gushize konyine nk'uko oms ibitangaza muri uku kwezi nyine ni naho hapfuye umuganga w'umunyakameruni w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko wakoreraga oms ku wa kane w'icyumweru dusoza umunyamakuru ijwi rya amerika mu mujyi wa butembo yabonye impapuro zakwirakwijwe ku mihanda izindi zimanikwa ku mazu zihaniza uwo ari we wese wafasha abashinzwe kurwanya ebola izi nyandiko bivugwa ko zakwirakwijwe n'inyeshyamba za mayimayi zari zaritse mu rurimi rw'igiswahili kandi zivuga ko abapolisi abasirikare n'abandi bose bazafatanya n'abarwanya ebola bazibasirwa bikomeye anderson juma afite umwana w'imyaka icumi urimo kuvurirwa ebola ku bitaro bikuru bya butembo yinubira kuba umutekano muke ukomeje gutuma abantu barushaho guteseka abagizi ba nabi ntibatinya no kwibasira ibitaro dufite ubwoba ebola irimo guhitana abantu benshi cyakora turizera ko guverinoma izakomeza kuturinda ariko hagati aho abarwaye ebola barimo guhungira mu bindi bice bigatuma bakomeza gukwirakwiza icyo cyorezo ayo ni amagambo ya anderson juma urwaje umwana jessica ilunga uvugira minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu yabwiye ijwi rya amerika ko imirwano ituma abantu bahunga bigatuma bigorana kumenya aho abarwayi bari gukingira abatarafatwa gushyingura mu buryo bwizewe abo ebola yahitanye bigatuma ebola ikwirakwira mu bantu mu buryo bworoshye ari nako abihitana nabo biyongera irunga avuga ko igihe cyose hadutse imvururu nta kabuza abandura ebola n'abihitana bakomeza kwiyongera minisiteri y'ubuzima ivuga ko abantu igihumbi magana atandatu aribo basuzumwe ebola igihumbi magana atanu na mirongo itatu na bane nibo bayanduye bidashidikanywaho mu gihe mirongo itandatu na batandatu bo bayiketsweho iyi ni imibare yagiye ahagaragara kuwa gatanu w'iki cyumweru gisatira umusozo iki cyorezo cya ebola kimaze guhitana abantu igihumbi na mirongo itandatu n'icyenda kandi ni icya kabiri kibaye kibi nyuma y'icyayogoje uburengerazuba bwa afurika mu bihumbi bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu cyahitanye abasaga ibihumbi cumi na kimwe inkunga igenerwa ibikorwa byo kurwanya ebola yaragabanutse bikomeye nk'uko umuvugizi wa oms tarik jaserevich yabibwiye ijwi rya amerika mu butumwa yohereje kuri email yavuze ko kugera ku itariki ebyiri z'uku kwezi oms yari imaze kubona miliyoni mirongo itatu n'ebyiri n'igice z'amadolari gusa muri miliyoni mirongo inani na zirindwi zari zikenewe kugeza mu kwezi kwa karindwi iki cyegeranyo kandi kinavuga ku mbogamizi nshya zabonetse mu kurwanya iki cyorezo cyadutse ku nshuro ya cumi muri repubulika ya demokarasi ya kongo harimo kuba ebola itari imenyerewe mu bice by'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'igihugu ibice byabaye isibaniro ry'imirwano ahabarizwa imitwe y'abarwanyi igera mu ijana ikura ibihumbi by'abaturage mu byabo urujya n'uruza kimwe n'ubucucike mu miturire muri utu duce byongera ibyago by'uko iki cyorezo cyagera no muri uganda u rwanda na sudani y'epfo oms itanga inama yo gukomeza gukingira abantu no guhugura bihagije abajyanama b'ubuzima mu burundi abarimu muri kaminuza y'igihugu basaba leta kubahiriza amategeko akingira ibidukikije mu guhangana n'ingaruka z'ibiza bibangamiye igisagara cya bujumbura inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika bifashijwe n'abanywanyi baryo dushyikirizwa na mugenzi wacu diane nini nahazwe ari hano i washington muri ico kiganiro abo bigisha ba kaminuza y'uburundi bashikirije ko ibintu biriko birayangara mu bice bitandukanye vy'igisagara ca bujumbura mu vyigwa bamwe muri abo bigisha bakoze bemeje ko basanze ahanini ibimanga biriko biribonekeza i bujumbura bituruka ku mazi y'imvura yisesa avuye mu mitumba ihananiye ico gisagara ayo mazi nk'uko abo bigisha babivuze nayo agategwa n'ibiti vyagabanutse muri iyo mitumba itagira imikobeko jean marie sabushimike ni umwe muri abo bigisha rero ntitwoca ngaha ngo tuvuge ko cyane cyane ibintu bibangamiye igisagara cya bujumbura yoba ari iryo hindagurika ry'ibihe byonyine cyangwa kubwe n'isi iremwe twabivuze yuko hariho n'ibituma bindi kubwe n'isi yacu imeze isi yimburuka n'ingoga na n'ingoga hanyuma ugaca ubona ko mu byo dukora byose turakwiye rero naho nyine kwisunga amategeko ayo mategeko rero hariho ayabuze twabivuze cyane cyane bijya bita shema d'amenagement shema directeur d'amenagement et d'urbanisme igisagara cya bujumbura n'ibindi byandiko bibiherekeza nk'ijya plan local d'urbanisme hanyuma n'amategeko ahanitse yo kurwanya ibyo biza na politike nyene yabyo kuko mu rwego ndimwo rw'igihugu ibyo byose nta na kimwe twasigaje inyuma turi ko turabisaba nibaza ko biri ko birakorwa abitabye ico kiganiro ku ruhande rwabo basanga umwe wese abwirizwa kugira uruhara mu gutorera umuti ico kibazo patiri adrien ntabona ari mu bakurikiranye izo nyigisho inkuru ntahanye ni uko bakoze rwose batubwiye mu buryo bw'ubuhinga buhanitse ibyo twama tubona natwe nicyo gituma rero icyo ntahanye ni uko dukeneye kugira ikintu kugira ngo ibidukikije ahi bujumbura tubisonere ahandi ariko igisagara cyacu kizoteba gihenuke henshi kubera ko tutasoneye iyi mitumba itwegereye izi nzuzi zitwegereye ugupfa kuba ahantu ukubaka utiyumvira ibikurikira ni ukuri ni ukwiyahura nicyo gituma rero njyewe icyo ntahanye ni uko dukeneye kumva ko dushinzwe inkurikizi y'ibyo dukora muri iki gisagara cyacu ahandi ho kiduhamba kidusambukana umwe wese agira ngo ntaco ntaco ntaco nuko jewe nobivuga icyo ntahanye nico abateguye ico kiganiro cari cugururiwe bose basaba leta kugira ico ikoze mu kurindira ko amwe mu mategeko mashasha yo gukingira ibidukikije ategurwa umwigisha jean marie sabushimike aragaruka ku mategeko akenewe ubwa mbere hoho nogaruka ko amategeko amwe amwe yo yariho nuko adakurikizwa mugabo hariho amategeko akibuze nk'ayo gukinga impanuka n'ibiza ayo mategeko arakenewe cyane niko tubyibaza kandi si jewe jenyine ndabivuze twararonse akanya ko kubiyaga n'abashinga amateka n'abakenguza amateka twarakivuze kandi nabo nyine barabonye ko gikenewe cyane cyane nibaza ko icyo bakirakorwa nicyo nariko ndavuga ingene bamwe n'abandi boshira ingufu hamwe kugira bagwanye ibyo bizi nabivuze cyane abanyagihugu nibo ba mbere ahubwo kuko ibintu biyangara babibona ni nacyo gituma turi ko turaporopoza hajya ko hoba icyo bita le komite riverin de riviere bo kwicunga bonyine abo bigisha bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abigisha ba kaminuza y'u Burundi basanga n'igurana ry'abantu mu gisagara ca bujumbura biri mu bituma ico kibazo gifata umurindi munini kuko ngo iryo gurirana ry'abantu rifitanye isano n'isidagurika ry'isi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda tubwire ku gikombe cya volleyball ku rwego rw'abagabo mu rwanda aho kigeze mu mukino w'intoki wa volleyball igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka mu cyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo ntabwo kirabona nyiracyo ejo bundi kuwa gatandatu mu nzu y'imikino y'akarere ka gisagara mu ntara y'amajyepfo habereye umukino wa kabiri wa kamarampaka playoff hagati ya gisagara volleyball club na reg volleyball club ikipe y'ikigo gishinzwe umuriro w'amashanyarazi mu rwanda muri uyu mukino gisagara volleyball club yatsinze reg volleyball club amaseti atatu ku busa bityo iba iyigereye mukebo nayo yari yayigereyemo mu minsi icyenda ishize kuri sitade ntoya y'i remera gisagara iyobowe na kapiteni wayo vincent dusabimana uzwi nka gasongo akaba akina ku mwanya w'izingiro uwo bakunze kwita central cyangwa fixer mu ndimi z'amahanga yabonye amaseti yayo bitayigoye cyane ku manota makumyabiri n'atanu kuri makumyabiri n'abiri makumyabiri n'atanu kuri makumyabiri na makumyabiri n'atanu kuri cumi n'arindwi atatu ku busa ya Reg Volleyball Club mu mukino ubanza, atatu ku busa ya Gisagara Volleyball Club mu mukino wo kwishyura. Ibi byatumye hazabaho umukino wa gatatu ugomba kumara impaka byanze bikunze. Uzabera kuri stade ntoya y'i Remera mu mpera z'iki cyumweru. Ese Reg Volleyball Club y'umutoza Benon Mugisha izashobora kubyaza umusaruro ikibuga cyo mu rugo yongera itsindire Gisagara Volleyball Club i Kigali. Ese Gisagara Volleyball Club izisubiza igikombe cya shampiyona ku nshuro yayo ya gatatu. Ibyo byose ni ukwitega amaso. gusa umutoza wa gisagara volleyball club Elia Mutabazi aherutse kudutangariza ko nta kindi barimo gutekereza usibye igikombe igikombe tuba gifite mu mutwe ni ukuvuga ngo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dutware dutware igikombe urumva harimo imyiteguro nyine ya ngombwa ntabwo njye muri ku ruhande rwa logisitike tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tube hamwe dushyire umukino hamwe tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize ikaba yari igeze ku munsi wayo wa makumyabiri na karindwi kuwa kane w'icyumweru gishize APR FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bitatu kuri kimwe igicumbi kuwa gatanu Kirehe FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego bibiri kuri kimwe ikirehe AS Kigali nayo itsinda AS Muhanga bibiri kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu Police FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo Kiyovu Sport itsinda Espoir FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade de la Mitiye ku Mumena Musanze FC yatsinze Sunrise ibitego bibiri kuri kimwe mu Ruhengeri Rayon Sport nayo itsinda Amagaju FC ibitego bibiri kuri kimwe i Nyamagabe ejo kuwa kabiri Marine FC izahura na Etincelle FC kuri stade Muganda i Rubavu kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri na karindwi ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe iza ku isonga ni Rayon Sport n'amanota mirongo itandatu n'atatu ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota mirongo itandatu n'abiri Mukura Victory Sport ikaza ari iya gatatu n'amanota mirongo itanu n'abiri ikipe ya kane ni Police FC n'amanota mirongo ine n'atandatu ku mwanya wa gatanu turahasanga Kiyovu Sport ifite amanota mirongo ine n'abiri AS Kigali ni iya gatandatu ifite amanota mirongo itatu n'arindwi ikipe ya karindwi ni Espoir FC n'amanota mirongo itatu n'atanu Marine FC ni ya munani n'amanota mirongo itatu n'ane ku mwanya wa cyenda turasanga amakipe atatu ariyo AS Muhanga Musanze FC na Sunrise yose uko ari atatu akagira amanota mirongo itatu n'abiri ikipe ya cumi na kabiri ni Etincelle FC ifite amanota mirongo itatu Bugesera FC ikaza ari iya cumi na gatatu n'amanota makumyabiri n'umunani ku mwanya wa cumi na kane turahasanga Gicumbi FC n'amanota makumyabiri n'arindwi iya cumi na gatanu ni Kirehe FC ifite amanota makumyabiri n'ane ku mwanya wa cumi na gatandatu ari no wa nyuma hari ikipe amagaju fc ifite amanota cumi n'arindwi iyi kipe amagaju yarangije no kumanuka mu cyiciro cya kabiri yari claude munyandinda i kigali naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru umugwi w'umupira w'amaguru wo mu bwongereza manchester city waratsindiye igikombe cya shampiyona yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere y'ubwongereza cy'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ejo ku munsi w'imana ubwira kabiri uwo mugwi wikwikiranya uwo mugwi wari watsindiye icyo gikombe kandi mu mwaka uheze umugwi watsindiye igikombe cya shampiyona y'ubwongereza ukaba wamenyekanye ku munsi wa nyuma w'iyo shampiyona ibyo kubera umugwi liverpool wahanganye bikomeye na manchester city gushika ku munsi wa nyuma liverpool yarangije sezon iri inyuma ya manchester city inota rimwe gusa twaganiye na gilbert kanyankore umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu burundi vitalo twatanguye tumubaza uko abona intsinzi y'umugwi manchester city manchester city ni ekipe imerita ikwiriye kuba shampiyone uyu mwaka kubera ni ekipe nziza ifite abajene joueur abajijwe bakiri bato bakina umupira mwiza baramerita baratsinze ifo kwemera ko batsinze ntabwo bivye victoire batsinze kandi bakina umupira mwiza n'abajene abajene talent je nizeye ko no mu myaka iri imbere bazobara ekipe ikomeye cyane kurusha n'ubu n'umukoca wabo aho yaciye hose umuntu ntagira ibintu byiza gusa agira n'ibibi bibaho mugabo ibyiza byabaye byinshi kuri manchester city n'umumenyereza wabo aho yaciye yerekanye ubumenyi bwiwe ngira ngo na barcelona umupira ikina guardiola yerekanye ibyo azi n'ubu uwo mupira baracyawugendera ko rero manchester city n'abajene babo bakina n'umupira mwiza nta gitangaje kubona barabaye aba mbere muri shampiyona ya angleterre ariko umugwi Liverpool warahiganywe bikomeye nabo gushika aho iyo nsinzi yamenyekanye mu rukino rwa nyuma rw'ejo ku munsi w'imana aho manchester city yarangije inota rimwe gusa imbere ya Liverpool muribaza ko muri sezon ikurikira Liverpool ishobora gutwara igikombe ikacaka manchester city canke mona city izobandanya igaheraho izoba yarangirije uko mbitekereza jewe nk'umuntu abanyereye by'umupira byose ibyo uvuga ibyo mbajije birashoboka man city na liverpool liverpool ni ekipe ikomeye yarabyerekanye kandi si ikipe y'ubu ni ekipe ikomeye cyane kwanza iri mu makipe akomeye cyane kuva kera cyane ni nayo yatangiye gukomera mu bwongereza kurusha n'andi makipe kera yari izwi cyane mugabo abo ma man city nayo niyo hatagira igihinduka ahubwo bakongera ko n'ubumenyi kubera mukoca wabo bidahindutse n'abajoweri babo bakijene ni benshi murabazi namwe sinze kubasubiramo ni abajene bazi umupira babagumanye biba ari ibintu byiza cyane n'iyindi kupe bayitwara mugabo ntiwibaye ko shampiyona ya angleterre harimo ibintu byinshi cyane barondera bose bararondera gutsinda bararondera kuba champion n'ubu urabona liverpool naho irase irase de justesse gatoya cyane n'izindi rero zizo kwiyubaka de façon que ntawavuga ngo umwaka utuza ngo iyi ni izotwara kupe zose zafite chance le même chance bazotangura ari manchester city ari manchester united ari liverpool ari zose zitangura ari chelsea ari arsenal zo zikwiyubaka uyu mwaka zose zishaka kuba champion rero nawe wovuga ubu nyene wiyinyungu izogitwara bazokirwanira gushika ku mwisho nivyo je mbona uyu mwaka wabaye umwaka mwiza kuri shampiyona y'ubwongereza aho imigwi ine yose mu gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya bita ligue des champions no muri europa league ari imigwi yose iva mu gihugu cy'ubwongereza aho mu gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya mu gice cya nyuma umugwi wa liverpool uzohura na tottenham mu gihe muri europa league arsenal izohura na chelsea ni ibintu bitangaje kuri mwebwe murabye ukugene shampiyona y'ubwongereza aho rimeze canke ni ibintu mwari mwiteze ko byogeza igihe bigashika si ibitangaje kubera urabye shampiyona angleterre ni imwe mu shampiyona ahubwo mengo ni nayo ikomeye cyane urabye shampiyona si muri tera honyine ni uburyo bashyiramo uburyo bashyiramo muri angleterre kugira ngo niyo shampiyona iriha neza abakinnyi b'umupira nibo bafite amakipe ariha neza kandi harya rero football professionel ni amahera akora abashyizemo uburyo bwinshi bashaka abakinnyi beza abakinnyi b'amahera menshi bagakora ikipe zikomeye byagenze neza ku makipe yitunganyije neza nibyo navugaga na mbere n'ubu umwaka uza barasubiye barashaka no gusubira amakipe yabo n'ane yose akajya muri mafinali birerekana ko shampiyona angleterre ikomeye kandi ari shampiyona nziza cyane n'ubundi byagaragaye si ubwa mbere ni amakipe akomeye kandi birumvikana murakoze cyane yari jibe kanyankore umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa diviziyo ya mbere mu burundi vitaro turako turavuga kuri shampiyona yo mu gihugu cy'ubwongereza yarangiye ejo ku munsi w'imana irangirana n'intsinzi y'umugwi manchester city turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze cyane n'ubundi munsi nzo bitaro
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.